tshedimosetso e e maleba seemo sa lefatshe se jang dikgang mo motsweding fm konka bokamoso tsamayang sentle bašwa boetsho madume ke ke adimolo moalosi dikgang ke tsa ura borataro mo motsweding fm mokwaledi wa anc kwedemantashi a re ga go a voutelwa moraro wa gore moporesidente jacob zuma leboge tiro kwa kopanong ya komiti khuduthamaga ya bosetšhaba ya lekoko o buile se ka nako e a neng a eme bobega dikgang ka lefoko kwa johannesburg mantashi o rile anc e tlhomamisitse fa zuma e le moporesidente wa naga ka nako ya kopano ya nec go ne ga begwa fa ditona tsa puso di arogane morago ga gore tona lefapha la bojana la derek hanekom a tlhagise morero wa go tlhoka go ikanya moporesidente mantasho o tshwaetse jaana consensus versus unanimous consensus is a product of persuasion where the outcome is something i can live with and that's why we call it a consensus because after three days of persuading each other we came to that point and that means even those who put the motion on the table accepted the outcome that it is indeed proper to commit ourselves into working for the unity of the ANC ka bogare mo tsibogong ya yona cope ya re ge e gakgamadiwe ke gore moporesidente zuma o santsana le kemonokeng e popota mo komiting khuduthamaga ya bosetšhaba ya anc sebueledi sa cope dennis bloom a re lekoko le le busang le fetilwe ke tšhono ya go supetsa maaforika borwa gore dikgatlhego tsa bone di tla pelega tsa moeteledipele wa lekoko but here you are sitting with a person who The Constitutional Court have said that he has broken his oath of office. Here in the state capture report, Zuma is featuring prominently. It was a very, very good opportunity for them to remove Zuma uh, from uh, the presidency, but they are showing that some of them are part and parcel of uh, this wrongdoing. kokoano bosetšhaba e voutile mo letlhakoreng la ga setlhoma marudintwe gore a thapiwe mo lephateng la botlhodi jaaka inspector general yo montšhwa maemo ao a ntse a le lolea sebaka sa ngwaga le halofo motlatsammusa kgotla letšhesa tshenodi o tlhomamisitse gore voutu yeo e atlegile no abstentions 14 nos 299 Honourable members, the nomination is therefore approved. sabc e itlamile go tswelela go fetola matshelo a bašwa ba aforika borwa jaaka karolo ya lenaane la go ikgolaganya le baagi kgaso eno ya setšhaba e thankgolotse lenaane le le itsegeng ka work integrated learning kwa bloemfontein bašwa ba lesomamabedi go tswa kwa dikarolong tse di farologaneng tsa free state ba tlile go rutiwa ka filimi le thelebišene motlhankela khuduthamaga wa merero ya badiri mo sabc motlholo lephaka a re maitlhomo a lenaane leno la thuto thuto ke go thusa bašwa go nna le dinonofo mme bone ba tla thusa kgaso eno ya setšhaba go tlhagisa mananeo a selegae eh, botlhokwa ba lenane lena la rona le re le etsang go baithuti bana ba teng ka jeno ke gore re ba fe tsebo skills programming sena sa film and television gore ba tlo thusa gore ba bolele story tsa moo ba tswang teng di-story tse re sa di boneng tvng tsena tse tswang magaeng tla re wetse ka kgang e kwa setlhoeng mo ureng eno mokwaledikakaretso wa anc kwede mantashe a re ga go a voutelwa moraro wa gore moporesidente jacob zuma leboge tiro kwa kopanong ya komiti khuduthamaga ya bosetšhaba ya lekoko dikhutla fa ura eno ke ke adimilo moalosi dikgang tse e latelang di ka ura bosupa mo motsweding fm tshedimosetso e e maleba dikgang mo motsweding fm konka bokamoso